hello my people. hmm na for now na see eh una go dey say eh bose eh, now you con dey you no dey talk about queen naomi you con dey like other oloris my people. we be human being Other oloris of caviezi they no do me bad though. i keep saying it everybody know me with queen naomi say Quinami is my favorite. I love Quinami. my dad had love. You understand? I me and Quinami day. I do love Quinami, my people. I know, I know say I love Quinami. Not be small. So you e get some people when you e go come they write eh Quinami not go school mm, Quinami not do this one queen naomi no go school hmm. queen naomi dey read queen <laughs> naomi dey read mas her masters queen <laughs> naomi no go school queen naomi dey do her masters my people i love queen naomi yes i love other oloris they are human beings they no do me anything before i go to hate them, these people they not do me anything. that is the more you are growing the more you are learning every day you understand you learn every day as you they grow you go they learn When i come they learn i come see say ah, ah, i boss say what i they do i go to call before before i go call maria i not know maria o just because of some the love when i get for queen naomi i go insult maria i go insult uh, eh, wetin be name i go insult uh, the other one wetin be the other one name my my people na so i take dey cause dem eh wetin i come dey cause dem for i no even know because of say okay is that how to love is that the kind of love queen naomi dey look for no and i see a lot of people, a lot of comment on my comment section when una dey una dey write different kind of things for there that is that is not you understand that is not the way to do you don't do things like that you don't do things like that my people welcome to bc tv today is your first time when you dey come across my channel make you no forget mm. to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime we dey come out una go dey see am so for those when dey go dey come god bless you na dey talk about royal home nigeria celebrities abeg watch and leave your comment hmm. my pipo e get gist when i dey hear i no wan even wan believe my ear when dem talk say olori Toby philip hmm. say dey say na so so queen naomi dem dey talk queen naomi no fine queen naomi no do this one queen naomi no do that one say make queen naomi leave them alone mm. queen naomi no even fine reach them. why e be say every time now, dem go dey talk about so so queen naomi i just dey laugh na because i say anything concerning insult i no wan do am again olori tobi philip let me tell you something Kunami ami no dey make up queen if you just rub powder you e know they rub lipstick e dey hard before you go see Kunami. say he carry lipstick put for mouth e dey difficult so anything you know, if he just come out now you go dey talk say Kunami leave do this one Kunami do that one eh Kunami naomi the letter let una dey see road no dem no dey do like that. do your own make another person do im e own na im better pass my people, una know say all these people wey im dey tok say come dey write comment dey say only of ife wife dem dem no dey jealous dem just dey marry dem dey their own they are not jealous they are just married married dem marry a see all of them, dey do something together una dey lie we no be small pikin o na lie una dey lie no way Carry a see wife dem e no get anyhow when dem take dey do something together all of dem dey jealous of their self you see dey with this one this one go jealous you see dey with that one that one go jealous and so e dey be Queen Naomi dey go school Queen Naomi una hear one dis thing wey Queen Naomi do When they for interview am una go hear say queen naomi e tok about kabiyesi e talk about adenikawo e talk about the wife dem e no ma e no cause dem e no cause dem you understand wen dem dey ask am when e dey go palace e laugh e no wan talk. na dey hear me so e no wan talk. e just laugh e kept quiet e just talk about kabiyesi e praise kabiyesi e praise di son I was so, so loving her. The time I say, okay, that palace. Now, plenty women don't they, they say yes. Okay, when are you going back? It's made they reserve that comment. May they not talk am. Okay, now you Olori Tobi Philip, you will comment. You come dey talk about you talk. I know say you dey jealous so, oh, because you know say if Queen Naomi come, It e go take over everywhere. I know. Equinami, once he appear like this, he don't talk over see. When only of I marry Queen we all we dey happy. We say, ah, the first day when I see Queen I say, wow, see the, see the small girl when this see marry. Before some people they carry dirty news they come out. Dirty, dirty news they come out. I no gree lis ten. I start to follow am. I start to follow the preaching. I go see am with Kabiyesi. They go go somewhere. I go follow them. I start to talk about her. I start to talk about her. You understand? Okay, right now. What Wetin Queen Naomi come do? He go come back if he want come back. Why he no go come back? Not be husband. E don't tey when we the monkey get nyash for back you don't know when we they talk about queen naomi queen naomi we we know say in a polygamous home yes there is bound to be jealousy there is bound to be fighting there is bound to be everything the time when only of Ife they marry Queen Naomi only Queen Naomi na all this olori dem when they come be olori now when they date date see na so dem dey there dey longer throat dem dey there dem dey long throat for there dem dey carry confusion every day na dem dey carry confusion dey come you understand their throat dey long their eye dey long inside inside queen naomi marriage because dem wan dey there dem wan belong the poor woman e waka comot for una say okay oya make una take over him dey wait queen naomi dey wait for una e dey wait o e don e, school na pa as a masters wan finish queen naomi bsc don finish her master degree now e go soon finish na dey there my correct people. People wen you dey if you sometimes you see me if i no get anything to talk about queen naomi i no dey talk about queen naomi o if you dey see me talk about queen naomi you go know say i get something to talk about am i no be those blogger wey go just sit down sit down carry queen naomi picture put am together begin dey blog queen naomi don tire i don tell queen naomi one time say even though you tire queen naomi you no fit stop dem o one time i come and dey try to stop dem hey stop talking about queen naomi stop talking later on i give up i told her that you cannot do it Now let those people for facebook wen that time when they spoil queen army name now those ones now they report i report dem to facebook They go block the channel remove their picture remove queen army picture block their page Now waiting, i do be dat one you understand like these people now when they come and they talk about queen naomi they talk about they don't even know anything about her i will just look them. i know say everybody they create content i'm not blaming anybody because i know say una they create content i will keep on anytime when queen naomi do good thing i will keep on talking about her you understand olori tobi dem say you say queen naomi don go school hmm i pity you you better change before it is too late for you